Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki icumi z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze mwese bari bakwiye kwicara bakicacura bagakora igisa n'agacaca ndetse ngasaba ko n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu barimo zabibafashamo uyu ni philippe mpayimana yamaze gutangaza ko aza kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu kwezi k'umunani avuga ko ku bwiwe hari hakwiye kuba sentare za gacaca mu bihugu birimo abanyarwanda benshi ni mu kanya mu makuru twabateguriye turabashikiriza kandi inkuru yerekeye icyo amashyirahamwe amwe amwe avuga ku ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga agafashanyo abanyeshuri ba kaminuza yo mu burundi ryifashe n'icokorwa kugira ngo abanyeshuri n'abandi barisobanukirwe mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloyizi bigirimana
urakoze oriyane tuyahere mu karere igipolisi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo catangaje ka- catangaje ku mugoroba w'ejo ku munsi w'imana ko kibujije amakoraniro yari ategekanijwe kuri uyu wa mbere ku murwa mukuru kinshasa no mu bindi bice by'igihugu ayo makoraniro yari yatumwe ko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza perezida joseph kabila ko ari we ntambamyi nkuru ya demokarasi mu gihugu umuvugizi w'igipolisi cya congo colonel piero rombo mwaramputu yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko ayo makoraniro agamije gutera imidugararo mu gihugu ako kamo ko kwiyamamaza katumwe ko n'umugambwe idps washinzwe na etienne chisekedi aheruka kwitaba imana mu kwezi kwa kabiri i burusere mu birigi umuhungu wiwe felix chisekedi ari nawe arongoye urunani rasamburema ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko perezida kabila ari we atera akajagari mu banyepolitike bigatuma igihugu cinjira mu bihe bitoroshe inyuma y'aho atangarije ivyo kuri uyu w'imana yaciye ahungira i Addis Abeba ku murwa mukuru wa etiyopiya nk'uko amakuru atangwa n'abakora ku kibuga c'indege i kinshasa abivuga abategetsi ba somaliya batangaza ko umukuru w'ibiro vya gisirikare general ahmed mohamed jimare erdi irfid yacitse ku icumu mu gitero c'umwiyahuzi yaturikije bombe mu modoka yari hafi y'imodoka yiwi i mogadisho ejo ku munsi w'imana abantu cumi na batanu nibo basize ubuzima muri ico gitero cabaye haheze iminota mike umushikiranganji mushasha wo kwivuna abansi abdirashid abdulahi mohamed hamwe n'uwahoze arongoye igisirikare generale mohamed adene barenganye muri iryo barabara nyene nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye ijwi rya amerika uwo mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mushasha yari avuye mu birori vyo kubisikanya n'uwasubiriye vyatunganijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi benshi mu bahitanywe n'ico gitero bari abasivile bari muri bisi zibiri zariko zirarengana umuhari w'iterabwoba wa al shababu wamaze kwemanga ko ari wo uri inyuma y'ico gitero ahandi havugwa ibitero nk'ivyo ni muri misiri aho umuhari wa leta ya kisilamu wiyemereye ko ari wo waturikije bombe ku masengero abiri y'abakristo ejo ku munsi w'imana aho abantu mirongo ine na bane bapfuye abandi barenga ijana barakomereka bombe ya mbere yatewe mu gisagara ca tanta kiri mu buraruko bwa misiri mu rusengero bariko bahimbaza umunsi mukuru w'ibisandasanda gihitana mirongo ibiri n'indwi gikomeretsa mirongo irindwi n'umunani inyuma yaho gato iyindi bombe yaciye iterwa muri katedrali y'aba orthodoxe mu gisagara ca alexandria yica cumi n'indwi ikomeretsa mirongo ine n'umwe inyuma y'ivyo bitero bibiri perezida wa misiri abdel fatah el sisi yaciye afata ingingo yo gushira misiri nk'igihugu kiri mu bihe by'intambara mu kiringo cy'iminsi itatu nawe pra- papa francis umwungere wa kiliziya katolika yahujije imiryango yabuze abayo hamwe n'igihugu ca misiri muri rusange perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko ababajwe n'ico gitero cakorewe muri misiri kandi amenyesha ko amerika ikineguye yivuye inyuma umuhanuzi wa perezida donald trump mu bijyanye n'umutekano mu gihugu yatangaje ejo ku munsi w'imana ko amerika ishobora gukora ibindi bikorwa bya gisirikare kuri siriya inyuma ya misile zatewe mu ndwi irangiye mu kiganiro cya mbere yatangiye kuri televiziyo fox news yaha muri amerika liyetena general herbert raymond mcmaster yatangaje ko intumbero zibiri amerika ifise ari ukwirukana umuhari wa leta ya kisilamu no gukura perezida bashar al assad ku butegetsi ariko yabandanije avuga ko trump ariko avugana n'ibihugu bafatanije urugamba harimwo n'uburusiya kugira barondere hamwe inyishu iciye muri politike igamije guhindura ubutegetsi muri siriya ati biragoye kwitega amahoro muri siriya mu gihe assad akiri ku butegetsi ibyo abitangaje mu gihe abashinga amateka ba amerika babandanya basaba leta ya trump ko atabindi bitero yokora batabanje kugishwa inama no kubyemeza kuri amakuru nyene imigenderanire hagati ya leta z'ubumwe za amerika n'inshuti za siriya arizo uburusiya na irani irushiriza gutituka mu gihe ivyo bihugu bitangarije ko bizokwihora amerika inyuma y'ibitero yagavye muri siriya n'inyuma yaho itangarije ko igamije gukura asade ku butegetsi umukuru w'igihugu ca iran hasad rohani yaratelefonye bashar al-assad amubwira ko amushigikiye kandi ko atako aranegura n'igitero cyakozwe na amerika ibyo byashyikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru sana ryo muri siriya nayo abakuru b'ibisirikare by'uburusiya na irani ku munsi wa gatandatu baremeranije ko bagiye kubandanya bashyigikiye asade mu bya gisirikare gushika batugije abakora iterabwoba bose
urakoze cyane aloise bigirimana uhejeje kudushikiriza amakuru mu gihe yegeregere y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi ibandanya amashyirahamwe yigenga na sendika y'abakozi ba kaminuza basaba leta gusigurira abanyeshuri bihagije itunganywa rishasha ry'agafashanyo bahabwa nk'ingwati izo kwishurwa ayo mashyirahamwe n'iyo sendika basaba ko n'ihagarikwa ry'abanyeshuri n'ifungwa ryabo ryohagarara kugira icuka kibe ciza ni mu gihe no kuri uyu w'imana abanyeshuri bemeza ko hari umwe mu baserukira abandi yafashwe yiyongera kuri bane bari basanzwe bafunzwe inkuru ya mugenzi wacu eloge uburika neza
muri ino minsi kaminuza y'uburundi yariko irinjira mu ndinganizo nshasha ihangira twihaye kuja muri ivyo za baccalaureat master na doctorat tukabona rero ivyigwa bigiye birahagarara bituma eh, n'ihangiro twihaye tutarishikako kubera imirimo ihagaze iyi ngorane rero ishitse twebwe turabifise ko amakenga yuko iyo politiki iyo reforme ya BMD eh, izoshobora kumbure kutaranguka neza icya kabiri nuko twebwe uko tubona kino kibazo indinganizo ndinganizo shasha yo gutanga imfashanyo ni umugambi ukomeye wa leta ibintu bishasha bije abanyeshuri batari biteze ari nacyo gituma twifuza yuko haba leta haba abanyeshuri haba n'abantu bose vyegwa bakwiye kuja inama n'ingingo bakavyumvikana ko kugira ngo abo vyega bose babibone kumwe birinde umwe wese gufata ingingo zotuma kaminuza itarangura imirimo yayo neza
ikimenyetso ahubwo twashaka tubwire ababyeyi yuko abafashe inyangingo bakunda abana babo gute umunyeshuri azoba afise amanota meza rimwe tuvuga ati note d'excellence ubwo ntazirigwa araja guzukuronka birya twita prebusi ubwo azoguma aronka bose yiwe umunyeshuri azoba nawe yaradubuye niwe azoja atangura kugira kirya twita prebuse hanyuma ku banyeshuri bahora baronka amanota yo kuja muri kaminuza bashobora no kuja muri kaminuza zigenga ariko ugasanga bava mu miryango ikenye nta mafaranga yo gushobora kureba prive bafise nagira nabwiye yuko iryo ngingo ahubwo yaje kuborohereza kuko baza bafise ubundi burenganzira bwo gushobora gusaba akajya gafashanyo hanyuma azoka arihe bahejeje amashuri ya kaminuza nawe azoka ari atararonka akazi
muri iyo nama rukokoma y'ibiraba iby'indero mu byo bashikirije cyane cyane byo bishimikirwa ko mu by'ukuri bavuze yuko hoba indinganizo nshasha y'ibijyanye no gutanga agafashanyo bigatangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mbwa imbere yaho bari bavuze yuko ni rekomandasiyo igira kane yuko hojaho icyo mu gifaransa icyo bita plan de communication ariko nibaza yuko nimba uno munsi abanyeshuri batarabitahura ni uko kumbure hariho agahaze muri ibyo biganiro biganiro cyangwa muri iyo plan de communication komburi tobe yarashitse kuco yifuza aneco ituma dusaba abo vyega yuko bandanya baganira mugo bakirinda ingingo novuga zituma hashobora kuba inkurikizi mbi na cane cane nk'ibi bariko barakora yuko abantu batavyumva abantu basaba ko babasigurira ugasanga bariko bakoresha inguvu ugasanga abanyeshuri bariko barabafunga kandi kumbure ari kubera kutamenya kumbure ineza iri muri uwo mugambi mushasha wa leta leta
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo tuve mu burundi tuje mu rwanda bwana philippe mpayimana yamaze gutangaza ko azokwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu rwanda mu matora yimirije mu kwezi k'umunani asaba ibihugu byo mu mahanga gufasha abanyarwanda babayo gushinga za sentare za gacaca bwana mpayimana abona bishobora kuzokemura ibibazo by'abantu bikekwa ko abahemutse n'abahemukiwe baba mu mahanga ibyo mpayimana yabishikirije mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagiriye ubusa mu itangazo yageneye abanyamakuru ryagiye habona muri ibi bihe u rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bwana philippe mpayimana wamaze gutangaza ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka yavuze ko yifatanije n'abazize ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane muri iryo tangazo bwana mpayimana yahamagariye ibihugu by'amahanga bicumbikiye abanyarwanda bakekwaho uruhare muri jenoside n'abandi banyarwanda baba muri ibyo bihugu ko byabafasha gushyiraho inkiko gacaca bakicara bagacoca ibibazo ku bahemutse n'abahemukiwe mu kiganiro cyihariye bwana mpayimana yahaye ijwi ry'amerika yasobanuye ko yemeranya bidasubiye busubirwaho n'umurimo inkiko gacaca mu rwanda zakoze mu kunga abanyarwanda agaheraho asaba ko no mu mahanga habaho gacaca ku banyarwanda bwana mpayimana ahanini ngo agamije ko abakuru bakwicara bagasohoza inzobe mu mahanga bigatuma n'abakiri bato ndetse n'abazavuka nyuma basobanukirwa ibyabaye mu rwanda nabo bari bakwiye kwicara bakicacura bagakora igisa n'agacaca ndetse ngasaba ko n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu barimo zabibafashamo kuko mbibona neza ko hakiri abantu bagize uruhare muri jenoside cyangwa se abagifite ibitekerezo by'ingengabitekerezo yo kumva yuko ibyabaye atari jenoside cyangwa se yo kumva yuko bashobora kongera guhohotera umuntu bamuziza ubwoko noneho kubera yuko batagira umwanya uhagije wo kubitekerezaho bakabigumamo noneho nkasanga ko urubyiruko rw'abanyarwanda bari hanze ruriho rukura ubu narwo rufite imyaka nyine nk'iy'urubyiruko rwo mu rwanda rufite uburenganzira bwo gukura ari abanyarwanda kandi ntaho bahuriye n'izo ngengabitekerezo bazabigeraho bate niba abo babyeyi babo nta bufasha bw'ibihugu barimo bafite mpayimana aravuga ko igihe byagorana ko buri gihugu cyagira icyo gikora kuri ubu busabe bwe ashobora kuziyambaza umuryango w'abibumbye ngewe ntanze igitekerezo ariko dushobora kuzabona uburyo tubinyuzamo n'iyo byaca no mu muryango w'abibumbye tukabwira ibihugu bati rero mufite abanyarwanda barenga ibihumbi icumi barenga ibihumbi makumyabiri bamwe baricanye abandi ntibicanye abandi ni bazima abandi ni abana b'urubyiruko bari babyiruka abandi bari muri diaspora ati mubicaze hamwe kubera yuko biratureba ni ikibazo cy'isi yose jenoside ntabwo ikiri ikibazo cy'u rwanda cyonyine ibihugu byakwemera ukabona hagize ikigirwaho muri ibi bihu u rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi bwana mpayimana wamaze gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu aravuga ko bitewe n'uburyo ingingo ya jenoside ifite uburemere hari abagira ubwoba bwo kuyitangaho ibitekerezo bagahitamo guceceka abandi ku mbuga nkoranyambaga nka facebook bagahitamo guhindura imyirondoro mpayimana agasanga hakwiye amasomo y'uburere mboneragihugu ajijura abanyarwanda iyi leta iriho na leta izaza nisobanurira abantu ati mwigira ubwoba kubera ko nta muntu uzazira icyo avuze n'uzavuga ikintu kitari cyo tuzashingira gusesengura twibaze niba yabivuze kubera ko ariyo myumvire ye afite cyangwa turebe niba yabivuze kubera ko afite gahunda yo kongera gukora jenoside ni intambwe ebyiri zitandukanye intambwe ya mbere y'uburenganzira bwo kuvuga yemerera abantu kuvuga ibyo bashatse n'abavuga ibipfuye byose baravuga ariko intambwe ya kabiri ari nayo itangaza ingufu z'umutekano n'inzego z'ubucamanza zigatangira gukora n'igihe wa muntu avuze ibintu ukabona ntabivuze kubera ko ariko abitekereza ahubwo ukabona abivuze kubera ko afite umugambi mubi ibyo ni byiza ko n'abayobozi b'iki gihugu n'abenshi basesengura bumva izo ntambwe ebyiri bityo ntitubuze abantu rwose kwigenga mu bitekerezo byabo ahubwo tugakora uburere mboneragihugu buri mu gihe kirambye kiri imbere kizatuma abantu bagenda bigenda bibavamo gahoro gahoro ariko bitabaye byo gukanga umuntu wagombaga gukuramo ubwoba nawe ukoresheje kumutera ubwoba inkiko gacaca mu rwanda ubutegetsi bushima ko zaciye imanza zigera kuri miliyoni ebyiri mu gihe gito ari n'imwe mu mpamvu bwana mpayimana aheraho asaba ko no mu bihugu by'amahanga bicumbikiye abanyarwanda ubu buryo bwakoreshwa mu kunga abanyarwanda gusa nanone ntawe wabura kuvuga ko hashobora kuvuka imbogamizi zitari nke n'igihe iyi gahunda yaramuka yemejwe mu mahanga izo zishingiye ku bigaragara kuko ubutegetsi bw'u rwanda bugaragaza ko bwatanze impapuro zita muri yombi abakekwaho uruhare muri jenoside basaga magana atandatu hirya no hino ku isi kandi bamwe mu bo bukurikiranye buvuga ko uko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere nabo barushaho kwihinduranya haba mu masura no mu myirondoro eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ubu nawe ni wa mwanya tubashikiriza siporo n'imikino mugenzi wacu evariste nzikubanyanka aradushikiriza ayo mu burundi mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu habaye inkino zo ku munsi wa mirongo irindwi na kane zitari zarabaye kubera ayandi mahiganwa kuri uyu wa gatandatu imakamba egire noir wo muri iyo ntara watsinze mesaje ngozi ibitsindo bibiri ku busa ingozi ngozi city watsinze magara star wo mu rumonge ibitsindo bitatu kuri bibiri flambo wo mu ruyigi ukinira imuhira warikoze mu jisho utsinda rusizi wo mu ntara cy'ibitoke ibitsindo bitatu ku busa kuri uyu w'imana hari hitezwe inkino zibiri mu mupira w'amaguru benshi bita derby izo nazo zari zo kwerekana umugwi uguma uri wa mbere mu higanwa ry'igihugu hagati ya lidia ridiki burundi sport for africa vitaro na atletico olympique igihe cy'isaha umunani atletico watsinze interstar ibitsindo bibiri ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho vitaro wanganije na lideri dike burundi sport for africa igitsindo kimwe ku kindi emmanuel bankuyiha amenyereza lideri dike yari yiteze ko murwi amenyereza utsinda vitaro ariko ntate icyizere ko inkino zisigaye zizomufasha kugumana ikibanza cya mbere isura jeno yiha urabona ko urukino rwari rugoye icya mbere urabona ko vitaro n'umusumugu usanzwe urakomeye nicyo gituma abakinnyi baje na determination nyinshi mugabo urabona twe icyatugoye mu nyuma na maramplacement twagiye kugira mu nyuma mugabo urabona ko twagerageje gukina neza mu minota ya mbere babagomboye babagomboye mwace muti icyizere oya nta cyizere twataye nta cyizere twataye nakubwiye yuko match acari match zitanu urumva nta cyizere iyi match zose tuzitegura cyo kimwe jewe icyizere nakigize nkitangura shampiyona kuko objectif yiwanje kwari gutwara igikombe objectif ya ekipe iri muri premier division ni ukuba club champion nicyo gituma ubona amanota dushyitse ngaha nicyo ndakubwiye yuko mfite icyizere cyane rwose kugira objectif iwanjye no gutwara igikombe ku ruhande rwa vitaro francis hari ingingo amenyereza umurwi vitaro nabo nyine afite icyizere ko umurwi amenyereza uzofata ikibanza cya mbere arabye inkino zitanu zisigaye urabye shampiyona ngeni imeze ibintu byose biracyashoboka ko muri maki zitanu ni kensi puwe zisigaye turi ko turadisikita hakaba dufite rotari ya katire puwe icyizere kiracyahari yuko dushobora kuba aba mbere naho bitazuba byoroshye mwakinnye mugombora habuze iki mwabonye igwa ryingiye ko yari erere y'umugardiye twagerageje kugombora igitsindo cya rotari twagikoresheje ingufu nyinshi kugira dushobore kukigira njye nibaza yuko nta kintu cyari cyabuze ahubwo twako ibya rotari niyo yari yatwandikafiye ariko twashoboye gusimonta iyo rotari nta kibazo abakunzi ba vitaro mabwike babandanye bashyigikira umugwi maki zikurikira ntizoroshe natwe tuzogira ingufu zose kugira turabe yuko twora atarapa iyo rotari dufise lidiya ridike burundi sport for africa uguma mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo itanu n'atanu ubwa kabiri haza atletico olympique n'amanota mirongo itanu n'atatu vitaro ni uwa gatatu n'amanota mirongo itanu na rimwe ubwa cumi na gatandatu ari nabwo bwa nyuma hari flambo doreste wo mu ruyigi n'amanota cumi n'icenda mu cyicaro cya kabiri umupira w'amaguru kandi ihiganwa ryari rigeze ku munsi wa gatandatu kuri uyu wa gatandatu moso shuga wo mu rutana watsinze lekoko wo mu rumonge ibitsindo bine ku busa flambo du centre w'igitega unganya na sante sport wo mu karusi igitsindo kimwe ku kindi rumonge city wanganije na kayanza united ubusa ku bundi unite w'umuyinga nawo utsindirwa muhira na delta star wo mu gatumba mu ntara ya bujumbura igitsindo kimwe ku busa i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda aho mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe nyene adushikiriza ayerekeye siporo n'imikino mu rwanda mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo cyenda na kane abo mu muryango wa siporo nabo barazirikanwa nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi abasifuzi abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya jenoside umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa voleboro haba mu ikipe ya seminari ntoya yo ku karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore alphonse rutsindura wishwe muri jenoside avugwaho kuba yari afite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino umwe mu bo yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho nitwa kubwimana gertrude nkora muri federasiyo ya voleboro alphonse rutsindura yadutoje kera tukiri abana navuga ko twari abana bakuze ubwo twigaga muri segonderi icyo gihe nigaga i remera rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ndumva yararangije kudutoza nko muri mirongo cyenda na kabiri na gatatu ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga i remera rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri muri liliyone icyo gihe nabwo rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga yari azi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri voleboro yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa voleboro usibye kuba umutoza w'umukino wa voleboro alphonse rutsindura wazize jenoside yakorewe abatutsi yari na mwarimu w'indimi muzika n'uburere mboneragihugu akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga makuruki i butare muri iki gihe kandi u rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe imyitozo yo ikorwa mu muhezo yari claude munyandinda i kigali
mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi rya amerika rirabashikiriza ingingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ukuntu uburusiya bubandanya gutera uruhagarara mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine no kuba bwarigaruriye intara ya Crimea birageramiye ubumwe amahoro n'ubwigenge bw'akarere k'iburaya ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson leta zunze ubumwe za amerika n'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantike otan bibandanya gushigikira imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ca ukraine tillerson yatangaje ko batazokwemerera utwigoro tw'uburusiya tuguhindura imbibe z'igihugu ca ukraine mu rugendo aherutse kugira ku cicaro c'ishyirahamwe otan i bruxelles avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zishimira ubudagi n'ubufaransa kubera ivyo bihugu vyiyemeje gutorera inyishu iciye mu biganiro uruhagarara ruri mu buseruko bw'igihugu ca ukraine atangaza ko bazobandanya gushigikira igikorwa ivyo bihugu kugira bihutishe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu gisagara ca Minsk muri ico gihe ibihano amerika yafatiye uburusiya birabandanya kugumaho leta zunze ubumwe za amerika zisaba uburusiya gukoresha igihagararo cabwo kugira buhimiriza abashaka kwiyongora kuri Ukraine bari mu buseruko bw'igihugu guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi guhagarika ibitero n'iterabwoba ku bakozi b'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'iburaya amerika isaba ko ahubwo borekurira abo bakozi gushika mu karere ko mu buseruko bwa Ukraine umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson avuga ko uburusiya butegerezwa kumva ko ata ntambwe zishobora gushikwako ku bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu gisagara ca minsk kiretse umutekano uboneka wibonekeje muri ako karere vyongeye ibihano uburusiya bwafatiwe kubera ingingo yabwo yo kwigarurira intara ya krime bitegerezwa kugumizwaho gushika uburusiya busubije iyo ntara igihugu ca ukraine leta zunze ubumwe za amerika zibandanya gusaba ukraine kongereza utwigoro twazo tugenewe gushira mu ngiro imigambi yo gutunganya ibintu gushasha ico gihugu ciyemeje harimwo kurandurana n'imizi biturire gukorera ahabona ku bijanye n'inzego z'ubutungane gukomeza inzego zijanye n'amafaranga no gushira amashirahamwe ya leta mu minwe y'abikorera ku giti cyabo naho agasomboroso k'uburusiya kabandanya ukraine yariyemeje ku vyerekeye gutunganya gushasha inzego zayo no gukomeza kurushiriza inteko z'igihugu hisunzwe ibisabwa n'ishyirahamwe otan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mugambi wo gushigikira ko kigoro leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gutanga miliyoni amajana atandatu y'amadolari agenewe gufasha mu bijyanye n'umutekano mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yatangaje ko bagiye hamwe bazokwifatanya na ukraine mu gihe ico gihugu kiriko gikingira imbibe zaco gikomeza ubutunzi bwacu kandi kibandanya gushira mu ngiro itunganywa gushasha ry'inzego zacu nguko perezida wa amerika donald trump yabitangaje igihugu icyo ari cyo cyose gifise uburenganzira bwo gutegekanya kazoza kacu tillerson avuga ko bategerezwa gufasha abanyagihugu muri ukraine kugumana ubwo burenganzira
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye abaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuma kalala limasi yafashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.